ibiganiro bya leta ibiganiro by'ijwi rya amerika birabandanya mu kirundi n'ikinyarwanda mu tubabarire muri kumwe na aloyizi bigirimana kuri mikoro hari amakuru tuyatangurira kuyavugwa hirya no hino ku isi mugenzi wanjye tomasi kamirindi araca agaruka abandanya ku makuru avugwa mu karere tuyatere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi aha muri zunze ubumwe za amerika abategetsi ba leta zunze ubumwe za amerika nabo muri korea ya ruguru babonanye ku munsi w'imana ejo ku rubibe rwa korea y'epfo na korea ya ruguru mu biganiro bitegura inama ishobora kuzohuza perezida donald trump na mugenzi we wa korea ya ruguru kim jong un perezida trump yari yatangaje ku munsi wa kane twahebye ibyo biganiro byari bitekanijwe ku itariki ya cumi na kabiri y'ukwezi kwa gatandatu i singapore mu nyuma ku munsi wa gatanu wakurikiye atangaza ko iyo nama izoba icyatumye perezida donald trump yisubira ko ntikiramenyekana muri korea ya ruguru naho ikimenyeshamakuru cya leta cyatangaje ko umukuru w'icyo gihugu yemeje ko iyo nama ibwirizwa kuzoba bivuga ko iyo mibonano ishobora kuzorangirana n'umunsi wa kabiri ni mu gihe perezida wa korea y'epfo moon jae-in yabonanye ku munsi wa gatandatu na mugenzi we wa korea ya ruguru hafi y'urubibe ibyo bihugu bihana ahari ibigwanisho bikomeye iyo mibonano yose ikaba itegekanya gutegura iyo nama izoba hagati ya perezida donald trump na perezida kim jong un wa korea ya ruguru muri afurika uwundi muntu yaratangajwe ko yishwe na ebola muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo ibica bishikana ku gitigiri cy'abantu cumi na babiri bamaze gupfa nk'uko bishyikirizwa n'ubushikiranganji bw'amagara y'abantu uwo muntu yapfiriye mu karere ka iboko mu buraruko bushyira uburengero bw'intara ya ekwatere umushikiranganji w'amagara y'abantu avuga ko hari abandi bantu bane bashasha bakekwa kuba barafashwe muri iyo ntara gushika ubu rero leta yemeza ko abantu mirongo itatu na batanu bafashwe n'iyo ndwara gucandaga gutangurana n'uyu munsi wa mbere mu bice vya bikoro na iboko mu ntara ya ekwatere ni mu gihe mu ntara ya mbandakaho baza baratanguye incandago abantu mirongo ibiri na batatu barapfuye basenyukiwe ko n'umusozi inyuma y'imvura nyinshi yaguye mu ntara ya oromiya ni mu gihugu cya etiyopiya ikimenyeshamakuru fana broadcasting corporation cyo muri icyo gihugu cyatangaje ko ubwo butaka bwasenyutse ku munsi wa gatandatu ku mugoroba inyuma y'imvura nyinshi yaguye muri ako karere ayo makuru avuga kandi ko abantu cumi na batandatu mu bapfuye bari abagore abandi batandatu bakomeretse baciye bajyanwa kwa muganga igihugu cya etiyopiya kiriko kiraronka imvura nyinshi cyane rimwe na rimwe isenyura imisozi mu bice bimwe bimwe by'icyo gihugu abantu baba kuri mirongo itanu barapfuye basenyukiwe ko n'imisozi nk'iyo mu kwezi kwa gatanu mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu inyuma y'aho imvura nk'iyo igwiriye muri icyo gihugu perezida wa gine ni alpha konde ku mugoroba w'ejo ku munsi w'imana murababarira yaragenye abashikiranganji bashasha batari bake harimwo umushikiranganji w'ikiga cya leta hamwe n'umushikiranganji w'umutekano mu gihe abanyagihugu bakiri mu myiyerekano yatanguye inyuma y'amatora yo mu kwezi kwa kabiri perezida alpha konde yasubirije abashikiranganji cumi na batatu ku bashikiranganji mirongo itatu na batatu bagize leta y'icyo gihugu ntiyatanze imvo yatumye akora iryo hinduka umurwa mukuru konakiri hamwe n'ibindi bisagara byaranzwemo imigumuko yatanguye inyuma y'amatora yo mu kwezi kwa kabiri aho abatavuga rumwe n'ubutegetsi bavuze ko yabayemwo ubusuma abantu barenga cumi barishwe mu gutana mu mitwe kwabaye mu kwezi mu mezi ya kabiri n'ukwezi kwa gatatu muri uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani ku mugabane wa buraya naho abatabara mu gihugu cya esipanye barashoboye gutabara abimukira bashika kuri majana atanu na mirongo itanu bari mu ibahari mediterane bari mu bwato buto buto bava mu buraruko bwa afurika bagana ku mugabane wa buraya abategetsi bavuga ko abo bimukira bari barundaniye mu bwato cumi n'indwi butandukanye batatu butatu muri bwo bwaribiye muri mediterane nta bapfuye ariko baratangazwa abategetsi ba esipanye bavuga ko benshi muri abo batabawe haraheze iminsi ibiri bandurutse bava mu buraruko bwa afurika no muri afurika yo munsi y'ubugaragwa bwa sahara igihugu ca esipanye nico abimukira bariko baratumberamwo bagerageza kwinjira ku mugabane wa buraya bahunga intambara iterabwoba hamwe n'ubukene mu bihugu vyabo mu kurangiza naho umushikiranganji wa palestina ajejwe imigenderanire n'ayandi makungu yashikirije ko abantu abanyepalestina batatu bishwe barashwe n'ibiduga by'intambara bya isirayeli mu bumanuko bw'intara ya gaza harejo ku munsi w'imana igisirikare cya isirayeli cyemeje ko icyo gitero cyabaye mu kuvuga ko icyo kiduga cya gisirikare cyarashe inyuma y'aho abasirikare baturikije igisasu cyatezwe hafi y'urubibe ibyo bihugu bihana kugira cice abasirikare bakorera muri ako karere abanyepalestina bashika ku jana na cumi n'umunani baramaze kwicwa n'ibiduga by'intambara za gisirikare muri za isirayeli mu ntara ya gaza kuva aho hatanguriye imyiyerekano aya yari amakuru yo hirya no hino ku isi muracyumva radiyo ijwi rya amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda turi no ku rubuga rwa interineti radiyo yacu voa akadomo komu amakuru yo mu biyaga bigari mu burundi sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro ntiratangaza ingingo yayo ku birego urunani amizero y'abarundi rwayishyikirije ku wa kane w'icyumweru gishize amizero y'abarundi barasaba sentare kutemeza ibyavuye muri kamarampaka ku ibwirizwa shingiro rishya yabaye ku itariki ya cumi na karindwi y'uku kwezi umunyamakuru wacu evariste nzikobanyanka yaganiriye n'intumwa za mizero y'abarundi bakimara gutanga ibirego byabo abagabo batanu bo mu runani rw'abigenga mizero y'abarundi barongowe na Pierre Celestin Ndikumana nibo bashikanye ivyo birego mu biro vy'umukuru wa sentare yubahiriza ibwirizwa nshingiro abo batumwe na Agathon Rwasa arongoye urwo runani uwarabarongoye yashikirije icabagenza bahejeje gutanga ivyo birego icyatuzanye rero no kugira ngo tuyisabe yuko itokwemera ivyavuye mu matora kuko yabaye amatora yabayemo utunenge twinshi cyane sino twita utunenge k'umuhenga mbere n'ubamvuze dukeyi yabayemo ibintu byinshi cyane bitagenze neza kuva mu ntango imbere umusaba n'inyuma gushika n'uyu munsi hari ibintu byagiye biranga ayo matora bitagenze neza rero nicyo gituma twaje kuri aba babijejwe kuri aba babishinzwe bobo bemeza canke bagahakana ibyavuye mu matora kugira ngo rero tubasabe yuko batokwemeza ibyavuye muri aya matora ego ibirego byacu bavyakiriye nk'uko bisanzwe sentari iyo yituye irakwakirira ibirego babyakiriye neza cane turarindiriye rero ikizoheza kikavamo hari ibituma urunani amizero y'abarundi rusaba ko ibyavuye mu matora ya kamarampaka yo kwigenekerezo rya cumi n'indwi ukwezi kwa gatanu turimwo bitokwemezwa muri vyo harimwo ibijanye n'ifungwa ry'abanywanyi b'urwo runani nk'uko bishikirizwa na celestin ndikumana bimwe mu vyayaranze barirukanye abacungera amatora abacungera ingene amatora ariko aragenda twarungitse mukaba muzi yuko mu mategeko baravuga neza yuko amatora acungirwa yarimwo murazi ko henshi birukanywe ahandi bagapfungwa icamaso ahandi bakanafatwa bagapfungwa uburabo ni bwinshi cyane hanyuma aya matora ikindi cyayaranze uwo munsi w'amatora murazi yuko twavuga ko atari amatora yo mu ibanga muri twa tuzu tw'ubwiherero hari abaherekeza y'abantu bakabategeka ibyo batora bakigishirizwa ku mirongo ibyo batora abantu bagategurwa n'ibindi byinshi rero ibyo byose umuntu agiye kubyegeranya n'ibyemezo bikwiye twashimye kwitura iyo sentare kugira ngo turabire ku vy'ukuri ayo matora yoba yagenze eh, uko yagenze nyene kuko yagenze nabi ku bwacu urunani amizero y'abarundi ruriteguriye kwakira inyishu ruzohabwa n'iyo sentare ishinzwe kubahiriza ibwirizwa nshingiro kuri ivyo birego ivyo ntidushobora kuvuga ngo igihe zogenda gutya canke gutya iyo urubanza urushinze witega kimwe uritega gutsinda canke kurushwa ivyo ntibisanzwe tuzoheza tumenye ukundi tubigenza iyo bija hose nta nzu izoba isambutse nta ntame n'izoba yuriye inzu tuzoheza tumenyere tubigenza hari iyindi miryango ya politike itavuga rumwe n'uri ku butegetsi izarashikirije kwitemera ivyavuye muri ayo matora kamarampaka yo kwigenekerezo rya cumi n'indwi kuno kwezi turimwo naho itituye iyo sentare muri yo harimwo umugambwe sahwanya frodebu leonsiyo ngendakumana icababa c'uburongoye uwo mugambwe yabwiye ijwi rya amerika ko bobo babandanya urugamba rwa demokarasi urunani amizero y'abarundi rwituye sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro mu gihe iyo sentare ifise iminsi icenda kugira ibe yemeje canke yahakanye ibiharuro vy'amatora biherutse gushikirizwa n'umugwi seni amakuru yo mw'ibanga dukesha umwe wo mu bacamanza bo muri iyo sentare avuga ko urunani amizero y'abarundi nago nyene ruzoronswa inyishu muri ico kiringo nyene atagihindutse bujumbura evariste nzikobanyanka ijwi rya amerika
ijwi ry'amerika amakuru mu munota umwe ni amakuru ya videwo kuri telefone igendanwa
nayabona nte biroroshye cyane ohereza ijambo voa kuri nomero makumyabiri na gatandatu mirongo itanu na gatandatu wiyandikisha aho naba ndi hose se nibyo rwose kuri telefone yawe kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu ni videwo y'umunota umwe gusa y'inkuru nyamukuru zo muri afurika
mu masegonda mirongo itandatu
yego nta handi wayakura uretse ku ijwi ry'amerika
mu rwanda polisi y'igihugu n'ubuyobozi bw'akarere ka muhanga mu ntara y'amajyepfo ntibaratangaza niba barabonye abantu baba bakekwa mu rupfu rw'inka makumyabiri zo muri girinka munyarwanda mu murenge wa nyarusange kuri izi anketi ni inkuru tubaza umunyamakuru wacu eric bagira ubusa amakuru atangazwa n'akarere ka muhanga mu ntara y'amajyepfo aravuga ko izo nka makumyabiri zimaze gupfa mu murenge wa nyarusange zari zahawe abaturage muri gahunda ya girinka munyarwanda byose bishamikiye kuri rivempu umushinga wo kubungabunga icyogogo cy'umugezi wa nyabarongo mu kurwanya isuri ku misozi ikikije ikibaya cya nyabarongo ubutegetsi buragerageza kurwanya isuri bugabanya ibitaka byanduza umugezi wa nyabarongo abaturage batanze imirima yabo hafi aho ngo bayicemo amaterasi nibo bahawe izo nka nko kubashumbusha kugira ngo babashe kubona umusaruro gusa makumyabiri mu nka zatanzwe mu ntangiriro z'ukwezi kwa kane uyu mwaka zatangiye gupfa akarere ka muhanga karavuga ko zimwe mu mpamvu zateye impfu z'izo nka zishingiye ku kuba zimwe muri zo zitaritaweho uko bikwiye ubundi naho zitangiriye gupfa ntihatangirwa amakuru ku gihe ngo habeho gukumira hakiri kare haravugwamo kandi ikibazo cy'uburangare bwa bamwe mu batekinisiye bagombaga kuzitaho umunsi ku wundi bwana inosa kayiranga umuyobozi w'akarere wungirije ushinzwe imari n'iterambere ry'ubukungu yabwiye ijwi rya amerika ko bari gukurikirana ngo hamenyekane uwabigizemo uruhare wese abiryozwe twumva rero ni ibyago twagize byaratubabaje ariko ntabwo twarekeye aho ngaho ubu turimo gukurikirana kugira ngo turebe n'uwaba yarabigizemo uruhare uwo ari we wese kugira ngo abibazwe kugira ngo uburangare nk'ubwo ngubwo butazongera kubaho na polisi y'igihugu twarafatanyije turimo kubikurikirana ikindi twanababwira ni uko habonetsemo n'amakosa ari tekinike mu bijyanye no kuzivura ku bavuzi b'amatungo bamwe na bamwe aho bagiye batera imiti ariko ugasanga imiti bateye twabwiwe ko hari doze zishobora kuba zitari zuzuye turimo kubikurikirana kugira ngo turebe ko koko ibyo bintu niba ari ukuri baba barateye doze zituzuye muri iki kibazo kandi harimo bamwe mu batekinisiye bahawe imiti yo kuvura izo nka icyorezo cy'uburondwe ngo bayigeze ku baturage bayiha bamwe ku baturage ni igihombo gikomeye kuko bari biteze iterambere bameze sinahombye wahombye iki dusobanurire neza ko narembonye inka yo korora nyine nkayibura igihombo twagize twari tugiye kwagura ubuhinzi tukabona ifumbire tukaba twabona n'umukamo tukagurisha amata urumva iterambere ryari ririmo kuza ariko urumva nyine byaranze ubuyobozi wenda ikintu bwadufasha ni uko bwadushumbusha wenda tukongera tukareba ko byashoboka ese wafumbiye ukabona umukamo ukagurisha amata ubwo urumva iterambere utaha warigezeho n'ubutegetsi bwemeza ko ari igihombo gikomeye ni igihombo gikomeye ni igihombo kuri rusange ni igihombo ku gihugu ni igihombo ku muturage ni igihombo kuri twe n'impamvu navuga ngo twagize ibyago byaratubabaje kandi ubu ni ukuvuga ngo turimo gukora uko dushoboye kugira ngo icyo kibazo kitazongera kugaragara n'ahandi iyo uganiriye na bamwe mu bari boroye izo nka zapfuye bakeka ko zaba zarahuye n'ikibazo cyo kutamenyera ikirere kuko ngo zaturutse mu bice bya gishwati na burera gusa bakavuga ko zimwe muri zo zaje zirwaye iyo nka ikihagera yagize ikibazo cyo gukorora kuva yahagera n'ubwatsi wayibuha ntibugwe neza ugasanga ubwayi hayi bwose ugasanga hari igihe usanze mu karere bukirimo nyuma tubonye habaye icyo kibazo twaravuje ubwacu twebwe bimaze kwanga ubuyobozi nabwo bwaradufashije bwohereza veterineri yarahageze ayitera inshinge irangira ipfuye ku kijyanye no kuba aba baturage bashumbushwa izindi nka bwana kayiranga ushinzwe imari n'iterambere ry'ubukungu i muhanga avuga ko bizasaba kubanza kureba ku masezerano bagiranye na rwiyemezamirimo wari wahawe kuzizana gahunda yo gushumbusha ni gahunda tuzareba mu masezerano twagiranye na rwiyemezamirimo habaho iminsi runaka igenwa yo kureba ngo ese inka dutanze mu gihe cy'iminsi ingana gutyo cumi n'itanu ngira ngo ahari tukareba ko za nka zaba zarapfuye muri ya minsi iyo dusanze zarapfuye muri ya minsi byanga bikunda ni ukuvuga ngo rwiyemezamirimo arongera akagura izindi nka akazizana kubera ko mu masezerano biba birimo mu nk'ijana na cumi n'eshanu bari bateganyije guha abaturage muri nyarusange bari bamaze gutangamo ijana n'enye ntitwabashije kumenya agaciro ka nyako mu mafaranga yatikiriye muri izi nka zapfuye ariko amakuru twamenye ni uko inka imwe yari ihagaze hagati y'ibihumbi magana atatu mirongo itanu n'ibihumbi magana atanu by'amafaranga gahunda ya gira inka munyarwanda yakunze kuvugwamo umurundo w'ibibazo nyamara rubanda bo baba bayihanze amaso ngo igire aho ibageza mu iterambere akabera ubusa ijwi rya amerika imuhanga mu majyepfo y'u rwanda
ijwi rya amerika kandi ni siporo n'imikino turahera mu burundi duhamagare umunyamakuru wacu evariste nzikobanyanka
akanyamuneza niko karanga abakunzi ba mesaje ngozi kuri uyu wa gatandatu kuri stade umuco iri ku mugwa mukuru w'intara muyinga ni nyuma yo kunganya bibiri ku bindi n'umugwi olympic star wo muri iyo ntara hari mu rukino rwa nyuma rw'ihiganwa ry'igihugu ryitiriwe ikinyobwa primus uko kunganya kwaronkeje uwo murwi inota rimwe ryiyongera kuri mirongo itandatu n'icenda wari ufise ku nkino mirongo irindwi n'icenda ucukwiza mirongo irindwi yawuhaye uburenganzira bwo gutahukana ikibanza ca mbere n'igikombe c'iryo higanwa ry'igihugu mu cicaro ca mbere urwo rukino rurangiye abakunzi ba mesaje ngozi barangwa n'akanyamuneza kadasanzwe ko kubona umurwi wo mu gihugu hagati ari wo ugiye guserukira igihugu mu higanwa rya afurika ry'imigwi yabaye iya mbere iwayo urabona ni ibyishimo bidasanzwe ni ubwa mbere umugwi wo mu gihugu hagati ndibaza ubwoba ari ubwa mbere utwaye igikombe cya shampiyona yo mu burundi ndibaza ni iteka rero ridasanzwe turanezerewe nk'umugwi wacu mesaje dukunda turashimiye imana turashimiye abahungu bacu bakoze abafana abasafu bose ba mesaje turabashimiye kabisa imana ihabwa icyubahiro ubu ni ukuvuga umugura akuze twahora dukina confederation cup ubu turagiye gukina icyo bita league champions league ababyumva ni ukuvuga umugura akuze ni ukuvuga ko abana babaye mire mu mutwe abarongozi n'abakinnyi ubu bandazi bagiye gushyiramo ishaka kugira natwe tuze turaduza ibendera ku rukundo rya champions league n'abakinnyi ba mesaje ngozi bakiriye neza insinzi bavuga ko bakuye kure kuko umugwi uza mu kibanza ca kabiri ari wo Lydia Ridike Burundi Sport for Africa wo mu gisagara ca Bujumbura ufise amanota mirongo itandatu n'icenda Kagabo Cedric ni kizigenza w'umugwi Message Ngozi Kambe nambe dushimiye Imana dufashije gutwara kino gikombe kamba ndi n'umunezero udasanzwe kuri twebwe kuko kiri mu bikombe tutari bwigere dutwara ibikombe byose bikinirwa hano mu gihugu rero kuri twebwe turanezerewe cyane kandi n'amateka yanditswe muri akademi yacu uburongozi bwa Message Ngozi bushikiriza ko kugira umurwi ushike kuri iyo ntambwe babikesha bwa mbere imana imbere yo kwitanga kw'abakinnyi abamenyereza n'abafasha umurwi urongoye uwo murwi mariko manirakiza afise umugambi wa kazoza kugira uwo murwi arongoye uzoserukire neza igihugu uri kuraraba uno munsi imigwi yose yo muri primus league tuvuga yuko ari imigwi ikomeye olympique sitare iyo duhuye abakunzi b'umupira bose bitegura kuza kuraba urwo rukino nibyo twashoboye kunganya mubwo uri kuraraba n'umupira twakinye twashoboye kubasumba ingufu za mbere twakoresheje ni imana mushobora byose niwe yashoboye kudushoboza kugira dushobore kugera kuri iyi ntambwe mwesaje ngozi ni ishure ry'umupira w'amaguru na akademi uko mwabibonye ni umupira w'ubuhinga kuko uriko uraraba inkino ziba muri primus league ni inkino nyinshi cyane harimwo icyo bita igisuperiasi bivanye n'abakoca n'abafashe umugwi n'ubwitange bw'abakinnyi icyo tugiye rero gukora tuzoraba ibishoboka kugira turaforose umugwi ku buryo uzosohoka ari umugwi witeguye neza ihiganwa ryitiriwe ikinyobwa primus mu cyicaro cya mbere umwaka wa bibiri na cumi n'indwi ushira uwa bibiri na cumi n'umunani ryarangiranye umubabaro ku bakunzi b'imirwi imwe imwe iyo nayo ni interstar les jeunes athletiques na delta star iyo migwi yakorotse mu cyicaro cya kabiri aho izokinira mu ihiganwa ryo mu mwaka uza wa bibiri na cumi n'umunani ushyira uwa bibiri na cumi n'icenda ni mu gihe iyindi mirwi ibiri yo muri icyo cyicaro cya kabiri ariyo kayanza united na rukinzo imaze kuronka uburenganzira bwo kuduga mu cyicaro cya mbere umugwi wa gatatu ukazomenyekana inyuma y'urukino hagati ya reserefa y'ububanza na transport wo mu ntara ya bujumbura bujumbura evariste nzikobanya nka ijwi ry'amerika
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika je ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
gende mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
ijwi ry'amerika siporo n'imikino mu rwanda ni jean claude munyandinda mu mukino w'intoki wa voleboro ejo bundi kuwa gatandatu habaye umukino wa mbere wa kamarampaka mu guhatanira igikombe cya shampiyona uyu mwaka muri uyu mukino wabereye mu nzu y'imikino yo ku gisagara mu ntara y'amajyepfo ikipe ya gisagara volleyball club yatsinze ikipe y'ikigo cy'ibirebana n'ingufu mu rwanda reg volleyball club amaseti atatu kuri imwe umukino wa kabiri muri playoff uzahuza aya makipe yombi kuri stade ntoya y'i remera hagati ya gisagara volleyball club na reg volleyball club ikipe izatanga indi gutsinda imikino ibiri izahita yegukana igikombe umwanya wa gatatu urimo guhatanirwa n'ikipe y'ishuri rikuru ry'ubukerarugendo utb volleyball club n'ikipe y'abasirikare b'u rwanda apr volleyball club mu mukino wa mbere wahuje aya makipe muri playoff ejo bundi kuwa gatandatu utb volleyball club yatsinze apr volleyball club amaseti atatu kuri imwe tunyarukiye mu mikino ngororamubiri dusubize amaso inyuma tugaruke ku isiganwa mpuzamahanga marato y'amahoro ryabaye mu cyumweru gishize hakagaragara amakosa ashingiye ku gipimo cy'intera ya kimwe cya kabiri cya marato salome nyirarukundo nubwo yegukanye umwanya wa mbere mu bakobwa muri demi marathon avuga ko urugendo birukanse rurenze ibirometero makumyabiri na kimwe birumvikana demi marato buri wese iyo uri umukinnyi wabigize umwuga uba uzi iminota ukoresha muri demi marato ariko uyu munsi yari demi marato ariko yabaye ndende cyane ndibaza ko ibirometero byari birenze kuko n'umunyakenyahara yari afite isaha ibara ibirometero twabonye ari ibirometero makumyabiri urumva muri demi marato ntabwo kuba nabaho nibwo bwa mbere nkotsa isaha n'iminota makumyabiri n'umunani habayeho misiteke ibirometero byari byinshi umutoza w'ikipe y'igihugu eric karasira avuga ko aya makosa agenda agaruka mu mitegurire ya marato y'amahoro aterwa n'uko hari abahabwa inshingano badashoboye nanenga ikintu cyo muri hafu marathon kuko ntibakoze hafu marathon bakoze ibirenze biranababaje kubona kigali international peace marathon bakikora amakosa nk'ariya kubera abayobozi bamwe na bamwe batazi inshingano zabo gihe birambabaje kuko tuba dufite intego nk'umutoza n'umukinnyi kugira ngo amenye ati muri hafu marathon nakoze iminota iyi n'iyi amasaha n'aya ariko ubu navuga ko nta na kimwe bakoze kuko bakoze ibirenze makumyabiri na kimwe ubwo rero icyo navuga mbwira nka federasiyo ni uko banenga abo bantu bashyizwe mu myanya batabishoboye bagashyiramo abantu babishoboye kuko biba bibabaje nk'umutoza n'abakinnyi ku giti cyabo haba abanyarwanda n'abanyamahanga kuko baba bisa n'uko bakoreye ubusa karasira aratanga inama z'uburyo aya makosa atazongera kubaho ukundi ikibazo gihari ni uko iyo marato irangiye nta kwinenga bibaho ntaho byigeze biba na rimwe niyo mpamvu uwakoze ikosa aragenda n'umwaka utaha akongera akagaruka ashaka amafaranga hashize imyaka cumi n'ine urumva umuntu aracyakora ikosa rimwe ubwo se abayobozi nabo bakwiye kwikubita agashyi kuri iyo kesi iba yabaye icyo rero nasaba federasiyo ko yakosora mu gihe kiri imbere bagasaba yuko abantu baza kuyikoramwo ari abantu babihugukiwe babafata umwanya icyumweru cyose babahugure babereke inzira biranababaje kubona na polisi yayobye ariko siyo sinayirenganya kuko nabishyira ku rwego rwa federasiyo ko itaba yahuguye abantu bayo neza kugira ngo bayobore abantu mbere gato y'isiganwa mpuzamahanga ry'amahoro umuyobozi w'ishyirahamwe ry'imikino ngororamubiri mu rwanda fideli mubirigi yari yatangaje ko hazifashishwa impuguke byose bikagenda neza ingamba zarafashwe zarafashwe kuko abantu bigira ku makosa kandi ibyo byose byabaye rikodedi ni ukuvuga ngo amakosa yakozwe ntashobora gusubira gukorwa e, kandi tukazirinda ko hari n'amashya yakorwa ziyambaza aba officials benshi kandi bari qualified now tuziyambaza abantu bayobora abantu e, ku buryo bwose iki kibazo cyo gukora aho utagomba gukora yaba gukora hato cyangwa aharengejeho bitazasubira usibye aya makosa ashingiye ku guhuzagurika mu mitegurire muri iri siganwa rya marato y'amahoro higeze no kugaragara amanyanga ubwo uwitwa jean batiste ruvubi yigeze kwihisha ahantu abandi barasiganwa bazenguruka inshuro runaka hanyuma igihe cyo gusoza kigeze aravumbuka acengera mu bandi bituma aza mu myanya y'imbere nyamara yifashishije uburiganya yari claude munyandinda i kigali
radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda noneho irabagezaho ijambo ry'ibanze ribasobanurira ibigwi n'imigambi ya guverinoma ya leta zunze ubumwe za amerika
kw'igenekerezo rya cumi n'irindwi ry'uku kwezi kwa gatanu abanyagihugu baritabye amatora yo gutora yego canke oya ibwirizwa shingiro rihinyanyura ibiringo umukuru w'igihugu aguma ku butegetsi ku buryo ikiringo kimwe kizova ku myaka itanu kikaja ku myaka indwi ari navyo bishobora guha uburenganzira perezida Pierre Nkurunziza bwo gusubira kwitoza mu biringo bibiri mu bindi bishasha biri muri iryo bwirizwa shingiro ni ububasha busumbirije buhabwa umukuru w'igihugu mu gihe uburenganzira bw'abitoza ku gatwe kabo hamwe n'inani buzogabanuka zimwe mu ngingo zizohindurwa muri iryo bwirizwa shingiro zirateye kubiri n'amasezerano yo gusangira ubutegetsi yatewe ko gikumu yarusha yanafashije kurangiza ingwano nk'uko umurwi w'igihugu ujejwe gutunganya amatora wabitangaje abanyagihugu bashika kuri mirongo irindwi na batatu ku ijana ku banyagihugu imiliyoni zine n'ibice indwi batoye ego mu gihe cumi n'icyenda ku ijana batoye oya ivyo bivuga rero ko perezida pierre nkurunziza yatanguye gutwara uburundi mu mwaka w'ibihumbi bibiri na gatanu ashobora gutwara gushika mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo itatu na kane yamara ayo matora yarabayemo amahinyu nk'uko umuvugizi wa departement ya leta ya amerika heather nuwat yabishikirije mu itangazo agira ati leta z'ubumwe za amerika zasanze ayo matora atakoreshejwe ku mugaragaro kandi yabaye mu gihe amaradiyo akomeye yari yugawe kandi habaye utwigoro two guhimiriza abanyagihugu gutora leta yararetse abatavuga rumwe nayo bariyamiriza mu buryo bukomeye mu kiringo c'indwi zibiri ibikorwa vyo kwiyamamaza vyamaze yamara ngo abatari bake bashigikiye umugambi wo gutora oya baraburabujwe bongera baratuzwa mu mezi imbere y'ayo matora ku buryo abanyagihugu batari bake bagiye gutora bafise ubwoba vyongeye kubona ata barorerezi bigenga bagenzuje ayo matora biratuma ivyavuye muri ayo matora bitizigirwa leta zunze ubumwe za amerika zirateye amakenga n'ukuntu ihinyanyurwa ry'iryo bwirizwa shingiro rishobora gutuma rizofatwa nk'akaryo ko guhindura ibiringo vy'umukuru w'igihugu habe nuwat yagize ati turibukije umugambi umugambwe uri ku butegetsi wemeje wo kubahiriza ubwigenge bwo gushikiriza ivyiyumviro gushinga amashirahamwe hamwe no kugira amakoraniro ati leta z'ubumwe za amerika zirashigikiye abarundi kandi zirafise akizero ka kazoza keza ku barundi n'ubuzima bwiza bazogira mu vyerekeye ubutunzi bukomeye umutekano hamwe n'umwidegemvyo
iri ryari ijambo ry'ibanze ribasobanurira ibigwi n'imigambi ya guverinoma ya leta zunze ubumwe za amerika
abanywanyi n'abakunzi b'ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda tubamenyeshe ko mu gihe imirongo ya fm musanzwe mutwumvira ko yoba ifise ikibazo mwakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi yitwa short waves mu gitondo guhera saa kumi n'imwe n'igice kugeza saa mbiri mwotwumvira kuri metero mirongo ibiri na zitanu metero mirongo itatu n'imwe na metero mirongo ine n'imwe
inshuti zacu mukomeze mugubwe neza na radiyo yanyu ijwi ry'amerika mbibutse ko mutwumvira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu rwanda no ku mirongo migufi y'ishoti wayivuzi cyangwa se wondi kurute kugera saa mbiri kuri metero makumyabiri n'eshanu mirongo itatu n'imwe na mirongo ine n'imwe mugire umunsi mwiza murakarama
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.